Hi, my people. I salute everybody this morning. I greet you now well as una they always still there for us. My name is Ade Omoakawo, and I day here Gidigba this morning with my people. We still day, we never work come out. Uh, eh, <laughs> Oga Mike, I beg, make you greet our people. Uh, well, my country people, I greet you now. Uh-uh. That's how it, ha- it happened today. This man, don't they do him something? You know, see him. I no wonder when you don't they get belly because ah. it eh, don't. I'm okay. It don't grab. It don't grab because it just they come from Senate City you know say senators dey always dey get. Uh, okay na make dem eh, dey wear agbada always what of us or prep members. Hey, no eh? the type wey we mm. see now dey dey dey tiny because the government government no dey gree release money for house of <laughs> rep <laughs> okay madam ekeko agree to our people. well My people, I greet una plenty plenty. My name na Sandra Kefa. Welcome una to Farming Things on Informe Radio. Yes, my people, this na uh, this na Farming Things on Informe International Radio this morning, and um, wetin we wan discuss today na something when e dey very touching. Uh, if you check the country right now most of the problem where we they go through now eh, the issue of health crisis when lead to uh, we dey call food insecurity and today a lot of people don't run comot for farm because they don't they get through a eh, problem when they no fit handle even as a as we dey so you discover say people dey fear some so many dey fear to go farm some don even borrow money to make sure say they go fit do invest in agriculture after us uh, white collar job no dey because of that Uh, since color no every dey white again <laughs> because i every dey check all the people when they wear white shirt where i park this morning i dey try look people when they pass me <laughs> the number of people including the ones when they go court when we dey even their black sef don dey turn red because of the kind of scorching sun mm. and the white when dey inside no come white again therefore there is no even color <laughs> so when so for us to even say white collar job eh, eh, you remember say na so we dey talk am that time yes eh, so since jobs no even white again let alone the color when dey inside people dey borrow money make they take go into agriculture but sometimes you discover say dem dey run into terrible terrible terrible debt and because of this people no even once you tell person now say abeg borrow me money i wan start farming e go tell you say <laughs> wetin be your guarantee say you go pay me back when you know say you go run leave the farm for there hmm. if they take ak-47 chase you hmm. twice you go leave your farm go gbaga hmm. leave am and because of this people dey fear to go into the bush Report dey several places not just edo not just uh, ondo not just delta even for akwa ibom for rivers for the east make we forget the issue of the killing of um, uh, you know they say na something they necessitate na im dey push something wetin no to happen to happen they say na uh, the kind the kind thing when they pursue woman na dey determine whether e go use hand hold chest or e go leave am make e take make e take off uh, <laughs> according to oga mike just now he say na wetin dey wetin dey pursue person na dey determine the kind speed wey e take uh, <laughs> you go see say even the present day crisis wey dey the east part of wetin start am na issue of people dey try to invade other people land knowing too well say na only farming na be their own uh, this thing ibarapa get problem of kidnapping and a whole lot of other things and waiting we see for there instead of say we solve the problem we come dey vex for who start the matter say make we no dey let these people dey do this kind thing again i remember again say for the west uh, some un uniform men don use cane or whip beat king you remember they come beat king for e back well well hmm. say why e tell these people say make una no dey here again all because of say that they commit crime. Abomination. Yes, I remember recently for one place now um, when uh, in the in the north. Um, blacks in a Kebbi state, Abi one state, don't say no going in, no coming out. They come banned. I think I be like say day one of our Greek news recently say they banned. Uh, uh, first of all, they banned open grazing. They constantly banned. Um, say they no one make that they see cow dey enter di state or dey comot until dem don fit do wetin dem dey call uh, do proper investigation to know those ones wey dey commit di crime and di ones wey no get hand for evil we dey want to like do something to separate di sheep from di goat so when you see all dis kind thing you come dey wonder na dis one na go carry us enter wetin really take place for adamawa state a few days ago where you see say uh, a Nigeria farmer, they don't sentence him to death. They sentence a Nigeria farmer to death for defending himself against herdsmen in Adamawa state. And wetin happen? These people enter a farm. When these herdsmen enter a farm, they do what they suppose they always they like doing best. <laughs> they like doing the thing best. They come use their farm waka come shop him farm wen stay one place wey no dey waka the guy come vex dem come start wahala so in the course of say dem wan use wetin dem carry take attack him wen get the farm wen no get leg wen dey sit down for one place until wen e ready dem go come go harvest am for there the man wen carry the farm wen dey always waka up and down wen come carry farm come chop the one wen sit down for one place still carry weapon follow am na him him too defend himself That one be like say hand come pass am e come delete <laughs> i remember say for nigeria constitution we get wetin we dey call the self defence yes but we don discover say for that same constitution e don vanish because right now constitution no dey nigeria my people, i just dey i dey always talk am we no get constitution for the country right now na decree dey run nigeria right now and if you permit me, Sharia law and decree na just run Nigeria. But as the issue day, sorry say you hear am like that because the government don't interpret and say constitution no really dey and even the one when it e dey na the one wey favor one section and because of that now only that one dey work. First thing is, so many farmers don't die for Adamawa. Who be the first herdsman for Adamawa state when this same court don ever sentence when they come sentence dis young man to death and its very possible sharply sharply because of who they in charge of the state if you go fit sign up to law i mean go fit sign up now then they go execute that man in the next few weeks so my people, now this won't be the matter today This country nigeria go fit survive like this wetin be the way forward how we take reach here oga mike na una dey do plenary madam ikekwa how we go fit waka comot <laughs> na im make us dey here this morning so na una dey do sitting o na im make me come as <laughs> person wey im wan lis ten to una this morning o oh. my people na wetin we wan discuss this morning be that herdsman i mean attack farmer for adamawa dem sen ten ce am to death because he defend himself remember say for edo state e don first happen for orion one wia farmer for defend himself police just go reach the farmer the come threaten the immediate pass local government chairman i still get we still get some of those report for with us and remember say farmers don first defend themselves before for enugu When the herdsmen tell enugu state government say make e pay hundred thousand naira for each cow when the farmer deal with as e dey chop e farm but dem no come pay di farmer per the number of crops wen dey kill or wen dey chop finish till today enugu state and abia state dey owe dat money mm-hmm. yes me i go dey draw dat debt you know why what is good for the goats is good for the gander. Yes. If you pay for a cow, you pay for my cassava. Exactly. And it's going to be calculation per one because now, now one one they plant cassava, cassava not be not be joint, not be joint. <laughs> Uh, you pay for one one cow, hundred hundred thousand multiplied by the number, and so you go pay, pay for, for one one, cassava, cassava 50, multipl- 50, 000 multiplied by, by the, the number of cassava. My own no cost, just fifty thousand <laughs> for one cassava multiplied by. so right now, my people na this matter make me talk say e be like say constitution no dey around now this young man na dem don sen ten ce am to death you fit talk say wetin adamawa get to do with where i dey now adamawa too get to do with where i dey because wetin happen to that man so na indigenous nigeria and wetin e dey go through so if we allow that man just go die like that, even my own village too dey in trouble because any day when farm waka enter my farm chop my farm and i come vex for there the same thing na e go still happen so the best thing na for us to stop this evil so na this thing make us come madam ikekwa wetin we go fit do my brother. we dey safe i don come i come meet you uh, for your plenary seat you dey ask me <laughs> eh, farmer dey defend himself wey dem dey call self defense and in the process come delete person because all of us na the no be new thing again no be news say herders dey waka inside farm dey deal with our farms and the farm owners and the owners okay no be news again no be say na we just dey hear am na wetin dey go on na the problem wey we dey go through right now ever since everybody know even children wey dey born this year now just wey start to dey talk wey don dey learn word dem don understand say na true say na wetin dey go on so now if somebody now come defend himself because he defend himself what if na the herder na e come kill the farmer when be the one be say na e dey happen mostly Therefore, because we dey barely hear say uh, farmer disarm or farmer eh, eh, kill herder e dey rare because every farmer dey take to im heels when e hear say herders even dey im own farm e no dey stand e no go even stand to ask e no go even ask e no go even plead because if you talk you go delete dem ready to even as in butcher you so the only thing as you see dem just give dem space you go run for your life and leave the farm na na e dey common but right now because one farmer wey na say maybe e dey brave say yes this thing na my sweat na my farm i no go fit just allow na step on me like that and go free e need to fight that farm land before you see say that man dey as in dey try to defend himself like that e no let go maybe dey drive dem make una dey go because you know for you to stand with head i dey tell am say make una dey go e dey hard before you talk e don bring out wetin he keep for corner e go threa ten you maybe this man now just dey bold say you no go fit do me anything This na my farm na my sweat be this and you be surprised say this man na loan he take He take loan take do that project so na wetin the loss wey you no want na you dey try to protect because this money wey na collect so i must pay back so you dey try to protect am because na there be im life na there be im future na there be children na there go take care of family na there school fees dey na there house rent dey una no go just come come destroy my labour then in the process something happen who knows whether na the herders wan try to fire the man na him the man dem dey try to drag the thing na e face the other way round haba na self defence because if you hear say uniform person mistakenly no be even mistakenly somebody just delete wey be innocent e go tell you say na self defence e go tell you say na self defence na e happen so this thing when happen so e dey law say somebody fit defend himself even in the process say somebody delete as long as say na self defence na it e be and we know say for herders matter no be matter when e be say e dey always be matter of life and death e dey always be the matter of life and because na the na the practice na wetin dem dey do be that dem dey come threa ten you we dey see dem for inside town sef talk less of for inside farm inside your garden for backyard dem dey come for night affect am na one experience wey one waka come our garden for night wey dey tell dem say more na comot for dat garden e say come out if you no dey fear hmm. e hmm. challenge say come out if you no dey fear then for example now person come come out that night you don't know wetin go happen <laughs> when i no get wetin i wan take fight if for the time you say come out if i no that means if you come out you are a dead man from my own garden then now this farmer defend himself then only for judge to say he guilty dem sen ten ce am because he dey defend himself my brother na that one we dey call injustice na injustice because everybody get right to defend himself not everybody be coward the one wey refuse to be coward now come out come defend himself dey say e dey guilty na injustice na e be that and every unjust judge wey know wetin dey right but decide to play games and say right na wrong e go also stand for the judgment of the judge of all all the world na the truth because anybody wey you judge unjustly and the person come die or they come kill the person because of your judgment that person blood go always dey on the head of the unjust judge na the truth na e be that for for the good book for bible that um, oga wash him hand for water <laughs> when he hear the case he say ah this man dey innocent na true say na because una no he find out say because una no like this person that's why una dey accuse am but i don check the case i no see anything wrong when this man do the man dey innocent he say well i don wash my hand for this water my matter im matter no dey my hand again i release am to una but my hand no dey anything wey una wan take am do im blood dey una head dey say e dey their head na wetin happen so you know say this matter na truth This person na self defense which of course is lawful but you decide to say e dey guilty so as many wey get hand for inside the matter their the person blood go dey their head na so the matter be. thank you madam ikekwa uh, um, uh, organic senator abeg as you wan enter this issue so i wan make you add this thing join am <clears throat> if that man when this farmer from adamawa state defend himself no first of all first thing wey you wan help us do mm. wetin be self defence wetin e mean. <laughs> well self defence na the situation whereby somebody mm. try to attack you mm. take advantage on you or try to kill you -hmm. and you have to protect yourself fight. against mm. it that's self-defense an attempt to fight back now with the yes a way if, to fight back waiting yes. the person plan, say make it e no mm. okay so which means something dey mm. already yes the word attack dey involved mm-hmm. yes two probably weapon used mm-hmm. is still involved okay and so without an attack there could not be a defense yes okay but my brother e get another thing wey i wan talk you know say for that same place how many people herders don kill e no dey count no wait na how many pipo <laughs> herders don kill and dem no dey see di herders wey kill dem no dey see di herders wey kill dem nobody don sen ten ce any herders to death say e kill pipo no be for only dat state herders don kill pipo for all di states so many states how many herders dem don sen ten ce why e come be say na na the person wey come try to defend himself okay okay okay you know say i would always dey conclude by actions inaction okay. and their statements <laughs> so na me don dey think am now say na only herders now be indigenous people of this country no but no no no, no. no no no no no no no wait madam ekekwa you wan uh, eh, get wetin i dey quick provoke for <laughs> we the indigenous people of nigeria na im dey deal with now yes. na im dey sentence mm. which implies because i dey take the statement of oga burutai the former chief of army staff mm. the former ig mm. and the chief of i mean the uh, the the minister of defense the minister of Defence, mm. he say don't be cow don't be a coward, coward. defend yourselves. yourself and this guy defended himself, himself. so the minister too need to come and answer this matter. Mm-hmm. exactly. two the minister say oga brutai and the former ig talk say these people are strangers. yes. now the indigenous nigeria defended himself against a stranger, a stranger. when he attacked and now sentenced, sentenced to, death. to death. so for inside the farm matter. so which means the person that is giving this instruction is a stranger. <laughs> so oga mike now how you see this matter where who bring us to this point where we dey so <laughs> na strangers you know you know wetin bring us to this point for many many years everybody just keep quiet when things dey happen now go if you go to nnpc the niger delta state where na dem get the oil ninety-eight percent of people employed in nnpc na from one region yes true nobody mm. talk of which we know say if na dem get dis oil e can never happen the two percent na be the rest nigerians so if you look am all these things eh many things don pass many water don pass under the carpet for many years people just keep quiet nothing dey happen nothing dey happen na it e bring us to where we dey so wetin make these people get mind come dey do wetin dem dey do so dem say if dem do am nothing go happen na im dem dey do dey go but dem forget one thing say the mother earth get the way e take dey retaliate things na im be karma according to you e no no need address e no need address e know where to meet everybody because if you look everything dem dey do now let's even talk upon all wetin dem dey do the region na still be the worst region no be only nigeria in the world because okay if you look am talk of say wealth dem say na they get the richest man na they get the richest man at the end of the day per capita income who worst past na dem these same people go live for their place live the way dem wan live if you come their place come stay dem go tell you say na as we dey live na you go live but dem go go another person place dem go wan go dey live the way dem dey live for another person place everybody keep quiet so many years of keep quietness all this quietness so oh, na it bring us to where we dey So finally, you don't help us trace where who bring us to this. Yes, point. that's why me. Now, how we go fit come up for this one? And I me want talk so. I remember today no where no I did. verse so no quote no, No, I no dey verse. Abeg oh. as a senator now. I remember your, where I, I dey before. Your last plenary you too provoke abeg. I remember where I dey na I remember when I move in new. E get this um, my neighbor the moment we just park enter new the children no dey comot for my house and once dem come na so dem dey climb chair attach as dem enter inside room direct me i no notice am one day i just dey house i dey yaw come dey yaw move inside room now i say where where are they going to hmm. i say na so they do i say you say wetin for their mother and father oya oh my friend come on get out of there nobody comes into my house when i no invite you see my children dey one and they go meet there oya as they come they sit down climb the dance oya sit down sit properly if you cannot sit properly the next time they do am say i don't want to see you in my house again though the woman dey squeeze face i say i don't care my wife dey say calm down i say never training i will not calm as we talk now though dem no dey enter my house but me and dem no get problem but every other neighbor wey dey enter the house dey dey quarrel every single time Keep you quiet say because you no want problem e no dey solve problem e go only create more problem again i say keep you quiet because you say you no want problem no dey solve problem okay my people e, e, e get why i ask that question o oh, make una no mind me oh. o sometimes e get the way this small head and the small brain wey dey inside dey work eh, i wan make the indigenous people listen if you keep quiet you know they solve problem silence no mean say you don't answer or you don't solve the problem It only means you give a postdated check <laughs> of a better wahala ahead a mature one exactly eh, okay. you know say wisdom eh yes it's profitable to direct It gets on, kind thing you just me i let am go but e get some you know they quiet solve the matter there and there immediately so that this now these people don dey use say nothing dem fit do and dem dey power and you wan come dey talk ah who say make you talk na if the one do the young man na sen ten ce to death sen ten ce to death na the state everybody still sit down for house o oh. if you say everybody enter street you say ah we better arrange ourselves o oh. these people don begin dey wake up o. Oh if not how can you tell me say in the twenty-first century somebody dey carry cow still dey waka for street go everywhere shit. pupu abeg pupu no okay everywhere pupu yeah. just dey everywhere well if you dey waka you no waka well you step on am wahala for you and for the shoe wey you wear so if you look am the best way na to dey talk just for example now day before yesterday i come back me say pepper and tomato so i don plant fowl don scatter everything i go meet the owner this same fowl don scatter people own o oh. they say ah i no fit go talk to her if i talk to her now wa e go dey quarrel go i no fit quarrel i say I go meet her tell her you dey me i get fowl wey be times hundred of your own eh you know say na native fowl i say if you repeat that word again wetin i tell am say if you repeat that word again he keep quiet now i release just fifty percent of my own make dem deal with your native own he keep quiet because i tell am say if your fowl come there again anything you see take am because we need to dey address issue as dem dey come because see if you dey keep quiet when person dey deal with you you don dey teach am how to treat you na true say yes e no good make you dey make trouble with people yes but e get some kind treatment wey you go let the person say no i no dey accept am just for example now you go you go visit some people the children maybe you dey eat something dem fit just come collect am for your hand or dem just come near you knack your head <laughs> you go give the pikin <laughs> slap immediately for im parents but that means dem no train am well <laughs> if i even sit down with this thing my children can come maybe dey talk to the person dey laugh but if dem try themselves dem go collect dem know that one and when dem wan collect after the person go na e go worse pass the one dem go collect then so the truth be say every single thing wey we dey go true now for nigeria na we bring our power. ourselves when they say quota system our fathers then suppose to say lie lie what is quota system because they know say they no go school so these people and the quota system one state like kano now if they dey admit for nda kano go bring maybe the uh, this thing na six hundred now kano go bring four hundred or three hundred that forfeit the other northern states go bring fifty twenty thirty lagos one edo one and everybody keep quiet today nko wetin dey happen na dey owe everything now okay because e reach now for appointment say because dey appoint their people everybody dey complain why una dey complain why una dey complain because right from the town I suppose complain na no complain but one thing wey i like wey happen ah, eh, at least one day by god's grace maybe me or my brother or any of us go become president it's a simple thing i just roll out all my family yes if anybody complain i say keep quiet no you send dss to the person house. exactly because. they wear mask. my my abi. yes na they wear mask because cover their face. they don teach you for this then regime say na so they use. then time they they complain say we are not aware we did not send them. we uh, if they are no government. Uh, if the attorney general fit deny am say. he he no know he no know but the this way they show na him signature dey there. so the truth be say na the time for us to stand up now and let these people know say all dis thing one i dey talk about e no dey happen because if you look am dem go dey do things wey you no fit try for their place dem go dey do am here can you enter their place now go rape woman but dem go call you rape even our traditional rulers our leaders here dem go keep quiet they say mm, leave am. i remember say dem rape your goat na. Eh, yes <laughs> uh-uh. rape goat to death not to talk uh, less of say I human being i can't take decision say no you must make provision somebody we ah. just let it go eh, eh? for which hmm. country this one no so if you look at life uh, okay thank you very much my brother Uh, my people, this is my family things on Informe International Radio this morning. Uh, the matter they interesting and it dey very sad, It dey painful, and e still get which other language I go still add when no still okay, e no dey well at all, e no dey hmm. sound, e e no <sighs> okay, man. I use the language Not they quarantize. <laughs> Say in fact according to Madam Ikekwa na big error. <laughs> <laughs> Say person defend because the word defend means there was an attack yes and then it can't kill first question is who bring the weapon when caused the death of this man uh-huh. now that they supposed find but they no go of course they no go find out investigations no go great take place they no go find out because they don already make up their mind what they want to. two when the people when go carry the corpse when finally go make arrest reach there how they meet the man dem meet the man for a bedroom say this guy kill am <laughs> abi dem meet the man for a farm for instance o oh, yes e just be like a few weeks or some months back now one one hoodlum cause i know that one no be human being na hoodlum on him own if e dey waka e say thug he's a criminal. The whole of the environment he was robbing every day until mm-hmm. this period when they can say that they need they need uh, this thing. He can't go, can't go, be the head of vigilante okay. for the area. You can't get legality now. Nah. can't get legality. They, mm-hmm. they just come begin they talk one day. Mm-hmm. I tell him I say he saying go slap me. Not long say, Oga, mm-hmm. see my ear before you. I say, but I, I make I quickly let you know community wey i for come no be everybody wey dey see for street dem dey slap i tell am i say lesson two you and your boys una dey here and i dey alone i say bet i no dey boast o any if you slap me anything wey you see manage am yes yes there's everybody you dey beat people for the whole of this area but e get people wey you suppose remove their name from beating list o <laughs> I say, I no talk, say, may you no slap. In fact, my help you raise your hand, make you slap me. So that when you finish slapping, you go wait. Because waiting make me talk. And I hardly, you ha- you know, say I hardly they like talk. Why? Yes. Because the way I take grow, I take myself, say, eh, I can't, they, but it e can't push to the point I can't tell and say, go ahead, slap. When you slap, finish the discussion can continue from there but e good make we understand one thing you come my house you slap me by the grace of god you no reach your house na so e na and i know say you no fit comot for dat compound no matter the uniform wey you wear then somebody come come e come tell me say why i do self defence for my compound <laughs> e come even be my room because dat farm na the man room yes na a business place be that exactly if to say that guy get where they dey call eatery where they for dey eat na e cow enter he con go defend himself for inside the own eatery The guy con die for there The police for talk say oh somebody use cow for robbery abi because as long as say na farm and na there the guy dey generate im income na im business place im meet am o yes na there e for defend himself o oh. and secondly na you remember what happen for uh, what state for Ondo? I mean, I think Ondo State. Went on that strike. No, no not the one went on that strike. Okay. I mean, Ogo State where women went plant vegetable just come meet say they don't, don't graze all hey. their vegetable. Hmm. They come they cry say the money they take them as loan from somewhere may they fit take do this thing. Till okay. today nobody compensate those women. Okay. Now that thing, if those women were able to defend their crops that day, hmm. so you for certain them to Deaths. yes, Now, to death now the question i want ask oh, before we really dey eh, eh, enter our greek news this morning be say i want make nigeria ministry of justice give us the statistics of how many headsmen don don sentenced to death mm-hmm. for killing the indigenous people of nigeria Okay. Because these people are strangers. That was what Oga Brutai told us, and that was what the former IG told us, and that is now the same thing when the uh, for, uh, the mm, uh, com, um, minister for defense. minister of defense tell us say that strangers they be. So we should not be cowards. We should defend ourselves. Now government mm. talk am say make una defend una sef so madam ikekwa. dem don fail us. abeg e be like say you get the statistics help us how many they don fail us. na ah, ah. be the answer to question wey i ask. they don fail us. zero s men have been sentenced to death. exactly okay no no no those people. Uh, eh. wey dey dey threa ten dey terrorize. Mm. wey fit even take both steps to defend themselves na dey dey kill. another question i wan quickly ask again the last time enugu state governor talk say they keep am on hold after four hours raid. yes who they arrest wen soldiers face the community till today they no gree tell us who they arrest for that attack and the people wey dem kill na di community pipo dem no arrest dem na di community people dem go <laughs> arrest dem still arrest dem for killing for dia own for trying to defend demsef okay. who dey arrest law no dey hold wait who who dey arrest for plateau state When the king i remember when that when the king talk that time say dem eh, no send us come here make we come stop the attack but that we come ask they just say make una come look as they wan do the operation reach dem <laughs> no arrest anybody still na only community pipo na dem dey arrest hmm. indigenous people i get i i i say make i help us ask this panel This question eh, law no dey hold dem at all okay because even if you carry dem go station dem go hold you dem go leave dem yes na dem go leave dem so me dey ask okay exactly wetin happen for akwa ibom exactly wetin happen for akwa ibom when the governor say e people make arrest order from above talk say give them both the uniform and the gun and let them go if you even hmm. succeed hold am e no fear you <laughs> maybe una plenty una just buy whole one e no fear you carry am go anywhere so only go dey laugh you tell you say na you so wetin be the wetin now the people suppose dey do They don already dey teach us what to do sha that one not what we They talk mm. okay they don dey teach us what to do now mm. okay uh, my people, this na farming things on informe international radio this morning I wetin we they talk They say na you see I'm now say for adamawa state they don sentence one farmer to death because he defend himself against a herdsman when attacking farm and during the course of the grazing as if they finish him farm the herdsman still attack am na him defend himself now dem don sen ten ce am to death um, dem no go let news carry am again on di day wen di governor go sign am say make dem go kill di guy true true uh, first of all di word defence come from di word attack without an attack defence no fit dey inside and if me and you really watch di matter as e be you go agree with me say no matter how e be na because somebody choose to look away body language action and inaction words and lack of words Now you bring us to this level sometimes those when pretend say because of position the money and where they keep me i no want talk Now all of us to come here so he never reach this kind level when the same president when they sit now and business and uh, political friends do a match round from all the states, I still get their picture and their name. So, but one day, one day, we go call each other and they ask questions. Say that protest we wanna do during Jonathan, we on a do today now when the wars don't they happen now. It good make we realize this thing. Say this country, Nigeria, now our own. Now we be the indigenous Nigeria. And if strangers can't get value past you, strangers now now that they encourage to do NIN strangers now na dem dey give nigerians uh, they go print their card give them, but you go get tempera, which means you are a tempera nigeria Yes. and they are the original nigeria hmm. you can imagine say a stranger go get the real card of nin but hmm. you go get the paper wey dem print for you dey wait for your own for the past six years now you never fit get am hmm. for almost a period of eight years now They never fit give you and you still so invariably they don't tell you say you be temporary nigeria any minute they feel delete you come comot for this country but it good make we realize this. It never too late afghanistan think say they go win the battle mm-hmm. today nko wetin happen ordinary marriage na they go that day hmm. when person for play music when he receive bullet for back of his car say why he play that kind music their for wedding. their uh, eh, eh, um, this thing basketball female basketball win gold medal. okay. they don they they behead that one. so wetin send am make you e go dey play that kind uh, thing you eh. come naked come dey play basketball you come wear tight so you no obey the rule. you see today the slap wey you fear go turn to bullet wey you go accept yes the slap wey you fear today yes go become bullet wey you go receive tomorrow and so the best thing na for us to make sure say we better get the slap and stand on our feet to defend the slap than for us to allow it turn to become bullet tomorrow well my people may no waka comot we go enter our um, uh, agric news segment shortly and then when we when we come back. um my people our greek news segment they talk this one say four years after this one they come from from the federal government angle say four years after nigeria green bond project it finally don fall below expectation What do they call green bond uh, <laughs> nigeria do it with they call green bond to make sure they use them encourage agriculture and then have make sure enough food go there everywhere but as me and you they talk they say don't fall below expectation why because somebody see am as opportunity to make more money uh and not actually to actualize the language of to stop hunger this one nice to help us remember we talk about the program informing just now on how to stop hunger in the world last year 2020 united nations raised 8.4 billion dollars e no fit stop hunger but this year 2021 director of food scarcity organization, dey talk say 2 percent of elon musk wealth go fit stop hunger which one be the real truth wetin you for tell us be say elon musk we no want make you be the richest man again we already know so bring 2 percent of your money so that make you comot for that list make we no go talk the things wey you do ehn tactically ehn all of us go understand we go come ask am say pay us back pay africa back wetin you dey owe africa so that you go stop to dey become number one richest man in the world na im dey for talk commodity exchange demand don eh, push grain price higher go push grain price higher next year They say the way people take dey make demands for grain now and dey make requests e go even make the price of grain like beans rice melon uh, millet and um, soya beans and all of them they say you go make all including corn say you go make their prices go up because the demand for the thing now don't they too high because people see it as the only means now to take get food without even caring to know whether na acidic grain or na carbohydrate grain coupled with the fact that e good make we realize this thing say the level at which diabetes is dey ravage nigeria now e don dey so high that uh, me and you suppose understand by now say we no suppose focus too much on those carbohydrate food much for the country but even at that you don't see them now say the matter <coughs> the more the more we suppose preach to the people on balanced diet the more people they go for unbalanced <laughs> diet because the pressure right now they make people eat what they see and not what they want so the good make we realize say me and you need to really put our hand on deck for us to make sure say we get them right experts don't they advocate to oh, finally say the, the level at which diseases don't full ground now it e don't today high oh, because of this say make nigeria government abeg make una listen to this one say make nigeria government and individual go into make nigeria government encourage and individual go into wetin we dey call organic farm say because uh, na im be the only future for better health better health and if you actually look am when we talk about organic they go come here they go preach to you say high yield they give you mm. gmo mm. but they themselves during covid-19 i won't make if una they forget i go still remember very well donald trump shut down all gmo markets He only leave organic fruit and organic uh, vegetable farms i mean uh, uh, market and organic just where they sell organic food na only that area e live because that was the only place where people go fit go buy wetin go help boost their health their i mean their immune system and so ah, me no understand somebody call me i tell you before say somebody call me dey ask for one one uh, three months yam for mm-hmm. five and eh, three weeks so now i tell the guy i say bros you are very free to start it but mm-hmm. don't count me yam. Eh, if you count me out Uh, four weeks here, me go fine. Another thing I want quickly add on. Okay, um, they say make we try to forget the issue of say Nigeria inflation dey slow. Say, but wetin dey now be say the prices of food commodity is getting higher. Okay. So which implies that indirectly they tell you say inflation no go anywhere. <laughs> so going by the statement, statistics don show say food prices are getting higher But economists they interpret from the angle of whether for the sell cloth and whether for the sell gold. Mm-hmm. They talk say inflation is now this. All this one are just paper talk to take give credit to government say they, they try, but they've proved prices for market. As I talk to you, the price is still very very high. Well, now those ones we go take this morning from our, our Greek new platform. My people make no go anywhere. They come. The land is green, it's green, don't you see. The harvest is ready, cause the Lord of the harvest told me so. It's green. Okay, um, uh, Organic Master, you could also um, help encourage our people with the present uh, situation before you work out. like you use greet our people waiting you want they talk to the indigenous nigeria how you want them to uh, take this matter well, first of all the whole country need to speak against this issue and then me and you as indigenous nigerians need to speak out and then waiting you more advise our people well my country people like na very simple thing make everybody not us i not be farmer do farm for your backyard you see that your tank under your tank very easy if you wan grow good there and e go do well so make everybody be farmer whether na part time farmer you be but i no want political farmer that part time farmer at least e go still put something for your table my name na oga mike the organic senator una well done. okay yes my people una don hear wetin we talk this morning i dey always talk say na wetin person comot eye na im mate do pass am if all of us join hands do wetin we suppose to do this country na one of the best country god bless us if all of us go reach our leaders we do the right thing we go make better progress people go dey run dey come here because years back people wey we dey run go meet na here dey dey run come come collect but because of say the wrong people na dem come sit down for chair dey take the wrong decision korokoro wey dem know say the thing no work but because of greed selfish reasons dey allow things to spoil wahala no dey the god wey make the country wey put us for here na for a reason na for a purpose time dey come and that time e don already near because god go send us that deliverer just like he send moses go meet him children na so god go take send us that deliverer i say very soon we go waka comot for where we dey because na progress na we go make my people my name na sandra ikekwa salotuna. Uh, my people e good make we realize this say uh, every day day dey break day dey dark e dey calculate say each time day break e dark na im pikin take dey mature pass the way e first be mm-hmm. pikin when you tell yesterday say match that shadow match it match it whenever after ten night and ten day don break when you tell am match am again go say oko sorry i no dey match which means e don mature know say dat thing i no dey fit match am you dey use one part dey use one mouth dey talk say you want to remove one million youths from poverty you dey use another mouth dey tell people say agriculture is the way forward meanwhile you dey let dem dey enter bush dey die for there you still dey be like the same united nations when go preach sdg and allow coronavirus enter town to destroy his digiplan plan. you when they talk one thing and you allow the thing when they go counter them so that make somebody make money mm. trouble i they always tell people we they allow and come because somebody want to make more money it good make all the women realize it good make all the men realize it good make all the youth realize federal government don't tell you there is no job no white collar job for anybody whether you graduate or you no graduate no job and yet they send people for inside forest They look for us up and down time don reach for us to look for them too for inside town when the indigenous nigerians look for them for inside town they go tell the people when dey inside bush say abeg una come out so that make these people dey go farm so that they no go dey trace us again for inside town to me o oh, if you no let me sleep me i no let you enter your house if i no let you enter your house you go tell the person when you send to my window say make you leave my window so that if i go sleep i go let you sleep but no matter wetin e be the indigenous people of nigeria nigeria na our own na only we go fit get am back from those wey hijack am the young man wey dem wan sen ten ce to death i dey urge the adamawa people this morning make dem get up for the matter otherwise another person go follow am and another and another and another until dem get the whole forest for themselves Adamawa as a oh, whole no be grazing route. So the issue of recovering. Okay, meaning if the whole state na grazing route, then who come be the indigene of the grazing village? <laughs> well, e good make we realize say the day when you let wrong fly, you when dey silent na you be the mastermind of the matter. If army plan coup, they say if you know, you no talk, you an accomplice. Not be so that they talk am for law so those who be the leaders for environment when they know say see wetin government dey do whether as a state governor as a councillor as a chairman you know wetin e dey do you keep quiet because of position and because of money wey dey come you too you an accomplice the god of how you call am kama eh, when they when no dey need address if you dey trace that guy dey trace you join am o madam ikekwa go tell you say amadioha is going to trace you be careful make e no go trace you o we call we know true true say you no fit be christian you no be muslim my people this na farming things on informing international radio remember if you train a farmer you will feed a nation but if you kill a farmer you cause hunger for the nation Now here we talk and read this morning na well done una no come out because the program family matter still day. They come your way Shapali shapali. na bye bye my name na adeomo akao i dey greet una this morning.